ఇది నిజమి అమెరిక్ ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu itariki cumi na zitandatu z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kuri mikoro muri kumwe nanje fide niyo ngabo abanyarwanda bari basanzwe baja ku mupaka wa rusizi ya mbere baja muri kongo bakoresheje karangamuntu bavuga ko kuva mu gitondo c'ejo kwa kane ku ruhande rwa kongo bababujije kujabuka umukongomani araza tukamwakira twebwe i kongo ntibatwakira none twebwe tuzaba bande twebwe tububahiriza uyu ni umunyagihugu wo ku mupaka wa rusizi ya mbere hagati y'u rwanda na kongo perezida w'u rwanda paul kagame yamiriye kure inkuru yasohowe n'ikinyamakuru financial time cyandikirwa mu bwongereza cyagaragaje ko ubukene bwiyongeye mu rwanda mu burundi ingaruka z'uruzuba rwatse mu mwaka uheze rukonona imirima mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u burundi ziracibonekeza mu ntara ya bubanza nyamara imbere y'uko dushika kuri ayo makuru reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu thomas kamirindi adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya thomas fide urakoze cyane inshuti zacu mwabonye butandukana duhere muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo perezida w'umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko umutegarugori janine mabunda abisabwe n'umukuru w'igihugu yahamagaje inama idasanzwe yihutirwa y'inteko izaba kuva ku itariki ya cumi n'icyenda y'uku kwezi kugera ku itariki ya karindwi y'ukwezi gutaha iziga ingingo imwe rukumbi kwemeza guverinoma nshya na gahunda yayo kongo imaze amezi arindwi itagira guverinoma leta zunze ubumwe za amerika yakomanyirije general salah mohamed salir uzwi no ku izina rya salah gosh wahoze ari umuyobozi mukuru wa niss urwego rw'ubutasi muri sudani minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika yatangaje ko general salah gosh n'umuryango we badashobora kubona uruhushya viza rwo kujya muri amerika kuko amerika bigaragazwa mu itangazo ryayo ifite amakuru afatika ko uriya mujenerali yagize uruhare runini mu bikorwa by'iyicarubozo igihe yategekaga niss general salagosh afite imyaka mirongo itandatu n'itatu y'amavuko yasezeye ku buyobozi bwa niss mu kwezi kwa kane gushize ubucamanza bwa sudani bumurega uruhare mu iyicwa ry'abaturage bari mu myigaragambyo yatumye perezida al bashir ahirikwa ku butegetsi muri zimbabwe polisi yabujije imyigaragambyo ishyaka mdc ritavuga rumwe na leta ryateganyaga gukoresha kuri uyu wa gatanu mu murwa mukuru harare mu itangazo rye umuvugizi wa polisi paul nyati aravuga ngo uwo ari we wese uhirahira kuyikora araba akoze icyaha cyo guhungabanya umudendezo n'umutekano bya leta yatangaje ko polisi ifata ingamba zikaze umuvugizi wa mdc luc tamborinyoka yabwiye ikigo ntaramakuru reuters cyo mu bwongereza ko polisi itigeze ibamenyesha icyemezo cyayo yavuze ko imyigaragambyo iba nk'uko biteganijwe mdc irashaka kwamagana ibibazo bikomeye cyane by'ubukungu byugarije zimbabwe radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda israel yanze ko abadepite babiri ba leta zunze ubumwe za amerika bakandagira ku butaka bwayo ni abategarugori babiri ilham omar na rashida tlayib bombi ni abayisilamukazi nabo mu ishyaka ry'abademokarate nyine rya hano muri amerika ilhan omar akomoka muri somaliya naho rashida tlayib akomoka muri palestina israel yasobanuye icyemezo cyayo ivuga ko bashyigikiye palestina n'ibikorwa byo gukomanyiriza israel ilhan omar na rashida tlayib bateganyaga kujya muri israel na palestina kuri uyu wa gatanu perezida trump wa leta zunze ubumwe za amerika yashyigikiye icyemezo cya israel aravuga ngo siniyumvisha impamvu israel yari kubareka kujyayo kandi bizwi ko barwanya cyane abayahudi na israel perezida w'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'amerika umutegarugori nancy pelosi wo mu ishyaka ry'abademokarate yatangaje ko amagambo ya perezida trump ari ikimenyetso cy'ubujiji n'ikinyabupfura gike bidakwiye umukuru w'igihugu naho kuri israel pelosi yavuze ko icyemezo cyayo ari ikimenyetso cy'intege nke muri Myanmar yahoze yitwa birimaniya inyeshyamba zishe abasirikari ba leta cumi na bane mu bitero bitanu zagabye ku birindiro by'ingabo za leta mu majyaruguru y'igihugu kimwe muri ibyo bitero cyibasiye ku buryo bw'agatangaza ishuri rikomeye ry'ingabo z'igihugu ryigisha iby'ikoranabuhanga abatabazi bemeza ko n'abasivili cumi na babiri bahitanywe n'imirwano yabaye rero hagati y'inyeshyamba n'abasirikare ba leta ya Myanmar umuvugizi w'urugaga rugizwe n'imitwe ine y'inyeshyamba rwitwa alliance du nord yatangarije ijwi rya amerika ishami ry'ururimi rw'ikibirimaniya ko ari bo bagabye ibi bitero alliance du nord ivuga ko iharanira uburenganzira n'ubwigenge bwa banyamuke bo mu moko atandukanye umuvugizi w'ingabo za myanmar general mintun nawe yabwiye ijwi rya amerika ririya shami ryayo rero ko ibitero by'inyeshyamba ari nko kwihimura ibyo abasirikare ba leta bamaze iminsi bagaba ku bucuruzi bw'ibiyobyabwenge bugenzurwa na alliance du nord butemewe rero n'amategeko abasirikari ba pakisitani n'ab'ubuhinde barasanye mu ntara ya kashmir ibihugu byombi bihora birwanira umuvugizi w'ingabo za palestina nako umuvugizi wa pakisitani avuga ko abasirikare babo batatu n'ab'ubuhinde batanu baguye muri iyo mirwano ndabashimiye cyane umunsi mwiza
urakoze thomas ku makuru wejeje kudushyikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda aho abanyarwanda bari basanzwe bajabuka umupaka wa rusizi ya mbere baja muri kongo bakoresheje karangamuntu bavuga ko kuva mu gitondo cejo ku munsi wa kane ku ruhande rwa kongo bababujije kujabuka bavuga ko badasobanukirwa n'impamvu z'iyo ngingo uretse kubategeka gusubira iwabo mu rwanda bakarondera ibindi byangombwa by'inzira inkuru y'idonido murayishyikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika temistokle mutijima ari mu rwanda abo baturage bari basanzwe berekana indangamuntu zigaragaza ko batuye mu mirenge yo hafi y'umupaka bagahabwa agapapuro kazwi nka jeto gaterwaho kashi n'abakozi b'inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka ku mpande z'imipaka yombi hanyuma bakajya muri kongo mu mirimo itandukanye nta nkomyi abaganiriye n'ijwi rya amerika ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane batubwiye ko kuva mu masaha ya saa tatu za mu gitondo jeto bahabwaga ku ruhande rw'u rwanda bazigezaga ku rwa kongo abashinzwe abinjira n'abasohoka bagahita bazicagagura bakabirukanaho kubatereraho kashe ngo bakomeze nk'uko byari bisanzwe ubwo natwe ntabwo tuzi ikibazo cyabaye bari gutanga amajeto ariko bagera muri kongo aho kugira bakugongere bakayishanyura nta muntu wese we ufite ijeto n'uwagongesheje ari gushyika i kongo bakamugarura ngo nagaruke
umukongomani araza tukamwakira twebwe i kongo ntibatwakira none twebwe tuzaba bande twebwe tububahirize hagati aho ingaruka z'iki kibazo mu migenderanire zo zikomeje kugera kuri aba bacuruzi bato b'abanyarwanda ku isonga igihombo ku bicuruzwa byabo twari twapakije twahaye abakarani babijyanye noneho tugiye guteresha abaranga twabuze n'aho duca tujya kubireba biri kongo na ubwo nyine nahombye nabuze ukuntu mbigenza twari twohereje amata ububido icumi mugenzi wanjye nawe yari yohereje cumi na bubiri n'undi nawe yari yohereje icumi urumva ko ari ububido mirongo itatu na bubiri senki litire senki litire ubwo nyine urumva ko ni igihombo twagihombye twebwe ba rubanda rugufi turya twiviriye muri kongo niba aya mafi nari kuyagurisha nkagura amavuta n'ibiryo by'abana uyu munsi birashoboka ko naba ntagihashye n'aba bose hano birashoboka ko baba batakigurishije niba hari ikibazo hejuru bajye bakurikirana ibyo ko kubona ko rubanda rugufi badutekeye nk'ubu turi kugendera mu kigare tutazi ibyo ari byo kugeza ubu intandaro y'uku kubuza abanyarwanda bakoresha jeto kujya muri kongo ntirasobanuka mu gihe abanyekongo bakoresha ubwo buryo bo barimo kwemererwa kujya mu rwanda icyakora harakekwa ko byaba byaturutse ku munyekongo umwe wasubijwe inyuma ku ruhande rw'u rwanda ahagana muri ayo masaa tatu ya mu gitondo nyuma yaho yerekanye urwandiko rw'inzira rudaherekejwe n'ikarita imuranga bityo abanyarwanda bakoreshaga indangamuntu nabo bahita bangirwa gutambuka ku ruhande rwa kongo kongo batubwira ko igihe hari ikibazo ngo gihari ngo ni uko ushinzwe ibya imigarasi y'amamaje to ngo ari umukongomani yasubije mu gihugu cya kongo afite ngo resepansi yabo gusa ngo ari kumwaka ngo indangamuntu na n'ubu nibyo bagiye kutubwira ngo nimba bidashobotse ngo narwo turabafungira kwihorera kuko arakare baza dusanga mu kiraro bakajya batubwira ngo reba n'isango baracyari kutugarura ngo dufite resepanse ngo ntarangamuntu namwe mujye kwicara iwanyu mu rwanda niba mutisubiyeho twashatse kuvugana n'abashinzwe abinjira n'abasohoka ku mpande zombi z'iyi mipaka ariko ntibyadukundira icyakora inzego z'ubutegetsi mu karere ka rusizi zatubwiye ko nubwo zitari zakamenya iby'icyo kibazo kongo iramutse yahagaritse ubwo buryo ku banyarwanda nta tegeko yaba yishe kuko bwashyizweho mu buryo bw'ubwumvikane ku mpande z'ibihugu byombi tugiye kubikurikirana tumenye impamvu yabyo kandi urazi ko binakorwa ku baturage batuye mu birometero bitarenze cumi na bitanu uvuye ku mupaka urumva rero abantu bayihabwa ni bakeya yego ba hano kubera ko nyine bakora ubucuruzi bwambukiranya umupaka hari icyo bahomba ariko nta kindi icyo turi bubasabe ni ugushaka icyangombwa kiriho ofisiye uwo ni madame kankindi lewonsi umuyobozi wungirije w'akarere ka rusizi ushinzwe iterambere ry'ubukungu igikomeza gutera urujijo ariko ni uburyo iyo gahunda yari isanzwe ikorwa ku mpande zombi binyuze mu bwumvikane yahagarikwa ku ruhande rumwe nta bundi bwumvikane bubayeho ngo hagaragazwe impamvu z'icyo cyemezo bityo n'impande zombi zikiganireho uyu mupaka wa rusizi ya mbere uri mu ikoreshwa cyane mu buhahirane hagati y'abatuye ibihugu byombi bambukiye muri iki gice cy'uburengerazuba bushyira amajyepfo y'u rwanda imibare y'inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u rwanda igaragaza ko nibura abantu barenga ibihumbi cumi na kimwe bambuka uyu mupaka buri munsi abo biganjemo abacuruzi bato bato kimwe n'abajya gukora imirimo yiganjemo iy'amaboko muri kongo barimo n'aba bambukaga bakoresheje indangamuntu kugeza ubu ntiharamenyekana igihe iki cyemezo gishobora kumara ariko ku ruhande rw'abaturage bo barahangayitse si mudufashe ubu si ibintu byagiye nicyo gisho nimba nagenzaga ibihumbi bitanu zikaba zagiye abana baragwa mu ziko turabigenza gute gusa turataha tubaha iki ni ikibazo dufite twahohotewe demisitokire mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
tukiri mu rwanda perezida w'u rwanda paul kagame yamiriye kure inkuru yasohowe n'ikinyamakuru financial times cyandikirwa mu bwongereza cyagaragaje ko ubukene bwiyongeye mu rwanda umumenyesha amakuru tom wilson wa financial times yanditse iyo nkuru yabwiye ijwi ry'amerika ko atari afise imigambi yo kunebagura ubutunzi bw'u rwanda yavuganye n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika mu bwongereza venuste nshimiyimana So the first thing I should say is that the Financial Times is not the first institution to raise concerns over this.
Ikintu nshaka kubanza kuvuga ni uko Financial Times atariyo ya mbere igaragaje impungenge kuri ririya barurishamibare impuguke nyinshi zari zararinenze imbere yacu gusa ariko zarushijwe amajwi na leta y'u rwanda na banki y'isi yose byayihakanaga nari imaze igihe kitari gito nzi neza iki kibazo cy'ubukene mu rwanda hashize rero amezi agera kuri abiri dutangiye kugisuzuma neza uh, about four months ago. What we were able to do was download the results of a household survey with the Rwandan government.
icyo twakoze rero twafashe ibyegeranyo byakozwe n'ikigo cya leta gishinzwe ibarurishamibare mu mwaka wa bibiri na cumi na kane maze turabisesengura gukora bene ako kazi bisaba cyane gukoresha imibare myinshi ariko hari n'ibindi bipimo by'ubukungu bigomba kurebwa n'iby'abaturage baryaga cyangwa se bakoreshaga muri rusange muri icyo gihe tureba kandi ukuntu ibiciro byiyongereye gusa rero isesengura ryacu ryagaragaje ko ubukene bwiyongereye hagati y'imyaka ya bibiri na cumi na rimwe na bibiri na cumi na kane leta y'u rwanda yatangaje muri bibiri na cumi na gatanu na bibiri na cumi na gatandatu ko inzara yagabanyutse ku kigero cya gatandatu ku ijana kandi banki y'isi ntiyabashije kubyemeza aho rero niho financial times yahereye ivuga ko iriya mibare yahimbwe by the World Bank, Financial Times, that those statistics have been misrepresented.
igihe nasomaga inkuru yanyu nabonye ko mwemera ko iriya mibare ishobora kuba yarahinduwe inshuro imwe gusa none se mbwira inshuro imwe gusa irahagije kugira ngo ugire amakenga ku bukungu bw'u rwanda Um, look, that's a very good point. And, and, and first, I would say that Hmm. iyo ni ingingo nziza ariko nagira ngo mbanze nkubwire ko twandikiye inkuru tutari tugamije kongera amakenga ku bukungahare bw'u rwanda icyo tuvuga ni uko twemera ko hari igihe kimwe cy'imibare cyahindaguwe ibyo ni byo tuzi magingo aya gusa rero hari abatavuga rumwe na leta ndetse bamwe muri biyo leta bakaba barayikozemo bavuga ko ibyo twabonye ari bike ugereranyije n'ibikorwa say that this example that we've identified is one of many.
ariko kuba mwarifashishije abo bantu bahoze bakorera leta y'u rwanda bishobora kuba ari byo byatumye perezida kagame avuga ko inkuru yanyu yaturutse ku barwanya ubutegetsi I certainly saw those, those, those accusations. What, I- what I would say that it's quite ibyo birego twarabibonye ariko icyo nakubwira ni uko iyo usomye inkuru ubona neza ko yaturutse ku bushakashatsi twikoreye ni isesengura twakoze duhereye ku ibarurishamibare rya leta twerekanye ko twageze kuri uriya mwanzuro nibyo koko twabajije david himbara wigeze gukora mu biro bya perezida kagame akaba yarahunze igihugu mu bihumbi bibiri na cumi twaramuvugishije kubera ko ari inararibonye yakoranye na leta y'u rwanda david himbara akaba kandi atarahwemye kuvuga ku ihindurwa ry'iriya mibare ndetse yigeze no kubivugira mu nteko nshinga amategeko ya amerika cyangwa congress undi tuvuga ni diane shima rwigara wigeze gushaka kwiyamamariza kuba perezida w'u rwanda muri bibiri na cumi na I karindwi also quoted Diana Guerra, who ran for who ran the Rwandan presidency in 2017. It was, I think it was important for us to quote.
byari ngombwa rero guha ijambo abanyarwanda mu nkuru yacu kandi twanarihaye cyane leta y'u rwanda ariko rero kubera uko ibintu bimeze ubu mu rwanda usanga baba biteguye kugira icyo bavuga ku kibazo nk'iki ku mugaragaro bakunda kuba batavuga rumwe na leta kurusha abari mu butegetsi An issue like this uh, tend to be government critics rather than people inside the administration.
nk'uko ubizi perezida kagame yamaganye iriya nkuru yanyu avuga ko ari propagande y'abanyaburayi yishingikiriza ku cyemezo cyafashwe muri iki cyumweru n'ikigo snp cyavanye u rwanda ku mwanya wa b kigashyirwa ku mwanya wa b yisumbuyeho byerekana ko u rwanda rushobora kwizerwa n'abashoramari Eh, kuri perezida kagame rero ibi birerekana ko igihugu gikomeje gutera imbere urabivugaho iki I think all I would like to say at this stage is that, is that our, our story.
icyo navuga aho ibintu bigeze ni uko inkuru yacu itari igamije gushyira mu majwi iterambere u rwanda rwagezeho kuva kagame yaba perezida mu mwaka w'ibihumbi bibiri nta n'ubwo igamije kurwanya ibyatangajwe na snp muri iki cyumweru opposing you to the view expressed by Standard and Poor's this week. Our story is simply about a specific thing.
inkuru yacu irareba igice kimwe cy'ibarurishamibare tuvuga ko cyahinduwe igihe hategurwaga akamarampaka yakozwe muri bibiri na cumi na gatanu kubera ko iyo mibare itari ihuye n'iyo u rwanda rwagaragazaga ku bukene n'iterambere Universal progress that, that the Rwandan government is committed to.
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu burundi ingaruka z'uruzuba rwatse mu mwaka uheze rukonona imirima mu ntara zitandukanye z'igihugu ziracibonekeza mu ntara ya bubanza ukuzimba kw'amavuta y'amamesa kumaze iminsi kwibonekeza abarimyi basigura ko ari ukubera iyo mvo inkuru mushikirizwa na desire hatunga imana ari kigali mu rwanda haraheze hafi amezi atatu ku isoko yo muri zone kivyuka muri komine musigati y'intara ya bubanza igice c'amamesa kigwije inshuro zibiri cahahora isoko ry'ijwi rya amerika ngaho imusigati ivuga ko ibideba amaritiro mirongo itatu n'atandatu y'amamesa igwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi mirongo itatu na bitanu n'ibihumbi mirongo irindwi mu gihe yahora agugwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi mirongo itatu n'ibihumbi mirongo itatu na bitanu by'amarundi n'ayapimwa ku icupa nayo nyene niko kuko iryahora rigwa igihumbi n'amajana ane rigeze ku mafaranga ibihumbi bibiri abadandaza bavuga ko bakora bahomba kuko bitaborohera kuyaronka tubije kudandaza tukabura abakiriya ca tubura ibyo turya ubu turayerera imihingo yose tukabura n'ibyo tugahigana rasiyo y'abana tukayibura kubera ibiciro byabaye ndasi uyu mutama arangura ibigazi bihingurwamwo amamesa nawe nyene avuga ko akora ahomba kubera ko bitamworohera kuyaronka baragenda bakagiye mu rugo rw'ibigazi bakabihiga ibigazi bakabibura bamaze kubibura ndabahemba nk'ayo nahora ndabahemba bivanye n'uko baba basohotse gukorera akanoti kugira ngo nabo baronke ingene bashobora kwikenura rero nanje mu gihe baba bibuze ntegerezwa kuyenga uko nyene hombo dushobora kugira n'uruhombo runini kuko nk'ibigazi biragoye guca ubu bukene bw'amamesa hamwe busigurwa n'uko hariko harategwa imbuto nshasha ya kijambere iyo bamwe bavuga ko batarijukira cyane kandi ari nayo igwiza umwimbu ahandi naho uwo murimyi asigura ko nyabona ari ingaruka y'uruzuba rwahatse rugatuma imirima yuma kubera kuba kwezi izuba ryatse cyane rikarenza bica bituma ibigazi bitama neza muturindira amavuta meza amavuta zaba zimbutse kuva mu kwa cumi cumi na rimwe kubera imvura yaguye neza ibigazi birakurikije bimeze neza cyane hagati aha bamwe mu badandaza baridoga ko basabwa amatagisi manini bageranije n'ayatozwa ku rudanazwa rw'inka ku ibido imwe batozwa amafaranga amajana umunani ivyo bavuga ko biza kunyura iduga ry'ibiciro ariko komiseri mukuru w'isoko ryo mu kivyuka avyamirira kure vena nyandwi avuga ko iduga ry'amatagisi rifise amategeko arigenga oya amatagisi ntabwo ari menshi ni ukuvuga twebwe ibido y'amavuta idumu imwe twitoza amafaranga amajana umunani ntarenga nta matagisi aduga ahubwo kama kuri ya yandi yaza amatagisi aza kuduga ni ikintu tuza guhabwa mu nama ya bose bariko bararaba ko inka zishobora nazone kuduza amatagisi kuko tagisi y'iyi nka ni amafaranga make cyane tuyitoza vena nyandwi abandanya avuga ko amamesa yo mu isoko yo mu kivyuka arangurwa ku bwinshi n'abadandaza mu ntara ya kayanza ihana urube na bubanza ikamyo zishika kuri zine zama ziza gupakira uko isoko iremye uwurongoye zone kivyuka ndayizeye innocent asaba abamukurira mu ntwaro ku rwego rw'intara gufata ingingo zo kugabanya urwo rudandazwa mu kurindira ko amamesa asubira kugwira icyo mbona rero ni uko hoba ukugabanya kwa cyane kuko kuna amavuta agenda mu yandi masoko atandukanye ugasanga twebwe turiko turya amavuta make ari ku ibeyi ndende kandi ariko kwayirimira hoba rero ingingo z'uko ayo mavuta y'amafata ingendo agenda mu yandi masoko atandukanye bobigabanya cyane kugira ngo natwe turonke amavuta yagiye ku giciro cyiza cyane kuko kubona tujya amavuta ku ibeyi nini cyane ariko tuyirimira ni ibintu by'ukuri bibabaje intara ya bubanza iri mu burengero bw'igihugu cy'u burundi iza ubugira kabiri inyuma y'intara ya rumonge mu ntara zigwiza umwimbo w'amavuta y'amamesa ikaba yari mu ntara zigeze kugeramirwa n'inzara kubera uruzuba rwatse umwanya muremure mu ntara zirenga cumi zo mu gihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kino gihe umwimbu ukaba wari wiyongereye ugereranije n'icyo gihe tugarutse mu rwanda inyuma y'imyaka itatu ubutegetsi bw'igisagara cya kigali bufashe ingingo yo kuziririza ubucuruzi bwo mu kajagari hari ababuhozemwo babwiye ijwi rya amerika ko iyo ngingo yabagiriye akamaro ni ingingo mu bihe bitandukanye itavuzwe ko rumwe haba kubo iraba abayishyira mu bikorwa mbere n'amashyirahamwe mpuzamakungu aharanira uburenganzira bwa muntu inkuru y'ido n'ido turayibaza umumenyeshamakuru wacu ari kigali mu rwanda eric bagira ubusa
turi nyabugogo mu mujyi wa kigali ahazwi nko mu isoko ry'abacururizaga mu mihanda bitwaga abazunguzayi urujya n'uruza rw'abaguzi n'abacuruzi ni rwose ubutegetsi bufashe uyu mwanzuro wo kubabumbira mu masoko ku ngufu imyaka itatu irihiritse ni umuti ku isonga washariraga bahoze bitwa abazunguzayi ariko ubu ni ikinyuranyo babashije kujya mu murongo w'ubutegetsi mu kiganiro cyihariye n'ijwi rya amerika uyu mubyeyi yaradutekereza uko byifashe kugeza amagingo twari twaratesheje agaciro kuko twumvaga ko bitazashoboka yuko twakora bikagenda twari dufite impungenge kuko twashyiraga ku muhanda tugagurirwa n'abahisi n'abagenzi tukumva kwicara hamwe ntabwo bizakunda ariko twicaye hamwe nta n'ibishoro twari dufite ariko leta yatugiriye neza iduhuza n'ibigo by'imari tureka kwitwa abazunguzayi kuko urabizi ko twari abazunguzayi baduhaye isoko ryitwa ry'abazunguzayi badushyikiriza ibigo by'imari baratuguriza kuvana mu mihanda bahoze bacururiza mu kajagari ni umwanzuro wasaga n'ugoranye ku buryo byasabye kwiyambaza inzego z'umutekano zirimo igipolisi n'ababaga bambaye imyenda ya gisiviri mu bihe bitandukanye impande zombi zahoraga zicengacengana abafashwe bakamburwa ibyo bafite ubundi bakajyanwa mu bigo by'inzererezi hari na bamwe mu bagiye babitakarizamo ubuzima baranyamburaga bakamfunga nkababara nataye abana mu nzu ni ukuvuga ngo nafungwaga mfite agahinda kenshi ntanafungurwa nyine nkibaza iherezo nkaribura nyuma yaho ariko kubera ingamba zikarishye zashyizweho n'ubutegetsi zikarushaho guca intege abakoraga ubu bucuruzi byabaye ngombwa ko bamwe babureka abandi bakibumbira hamwe bagakora ibyo basabwa aho ijwi rya amerika yageze mu mujyi wa kigali yasanze abakabakaba ibihumbi bibiri biganjemo abagore bacuruza imboga n'imbuto bararetse ubucuruzi bwo mu muhanda bibumbira muri koperative bise ejo heza maketi leta ibatungira agatoki bagana ibigo by'imari barakora mu mugambi wo kwiteza imbere icyakora kwikubita umwe ku wundi kugana koperative byagendaga bigura intege nk'uko bisobanurwa na madamu alphonsine mukandahiro ukuriye koperative ejo heza maketi mu mujyi wa kigali bitewe n'uko abantu bari mu muhanda nyine kubyumva nyine koperative bumvaga ari ikintu gikomeye ariko twakoze aho bishoboka byose dushyiramo imbaraga tubakangurira nyine ibyiza bya koperative dufatanyije n'umurenge n'akarere ka nyarugenge abantu batangira kubyumva dutanga ibihumbi icumi by'umugabane shingiro tugatanga n'igihumbi cya buri kwezi cy'umusanzu nubwo bose batarayijyamo dufite abantu magana arindwi mirongo ine na batanu kandi ubu turacyakora ubukangurambaga kugira ngo twese tubashe kuyiyumvamo n'abandi batarayijyamo iyo uganiriye n'abaguzi bagana aya masoko amaze imyaka itatu ashyiriweho abahoze mu bucuruzi bwo mu muhanda nabo ntibabura kugaragaza impinduka ubu bari hano ni ibintu byiza cyane ahubwo iyaba uwiteka yadufashaga aba bantu bakaguma kuko ahantu ni hafi y'akazi ni ahantu abantu twese duca tuvuye mu kazi nyabugogo uvuye mu ntara ahangaha uvuye aha hantu iri soko abasenga ahubwo namwe nk'ijwi rya amerika mutusabire n'abayobozi bakuru bazabagumisha nabo ubwabo urabona ko bamaze gutera imbere urebye uri ukuntu iri soko rimeze ndakubwiye ngo bazi gutanga serivisi twe tubura n'ahandi mu yandi masoko magingo ya mu biganiro n'abamaze kuva mu bucuruzi bwo mu kajagari bakavuga ko hatagize izindi nzitizi bahura nazo kuzabusubiramo nabyo byahinduka kera habayeho ku rundi ruhande aya masoko bakoreramo aracyari mu maboko y'abashoramari kandi biteganijwe ko aba bayashyizwemo bazayasohokamo mu gihe kitaramenyekana bakajya kwishakira yabo mu gihe amikoro atariyongera bibateye impungenge turacyafite ubushobozi buri hasi bwo kuba twakwigurira icyo kibanza cyo kubakamo iryo soko ryacu twaba dusaba nyine nk'ababyeyi badufashije ko bakomeza kuduherekeza mu buryo bwo kugira ngo ya ntumbero yacu nka koperative yo kwiyubakira isoko nawe tubashe kuyigeraho kuba bamaze kugira icyo bageraho amashimwe ni yose ku butegetsi paul kagame niwe wadutekerejeho tubasha gushyira imbere cyane si nyir'igihugu se umubyeyi wacu turamwemera rwose mbere na mbere ndabanza nshimire perezida wa repubulika paul kagame waturebye izuba imvura bitunyagira bakatushyira mu isoko ryiza hano nyabugogo ku isonga ubutegetsi bw'u rwanda bufata ingamba zo kwirukana abazunguzayi mu mihanda bwateganyaga amasoko cumi hirya no hino mu mujyi wa kigali bagomba kubarizwamo umubare wa nyawo w'abahoze muri ubu bucuruzi n'abakiburimo nta na rimwe wigeze umenyekana kubera ko mu bihe bitandukanye bamwe babuvuyemo abandi bakabusubiramo n'amagingo ya mu bice bitandukanye by'umujyi wa kigali ababarizwa mu bucuruzi nk'ubu baracyagaragara ariko ku gipimo cyo hasi ikindi cyari kigamijwe kandi biboneka ko ubutegetsi bwakigezeho n'ubwo bitari ku mpuzandengo y'ijana ku ijana bwangaga ko abo bakorera mu mihanda badatanga imisoro ubutegetsi bw'i kigali bukora ibi kandi bwari ku ntumbero ko umurwa mukuru wakomeza gushyirwa mu ntonde z'imbere mu ruhando mpuzamahanga rw'imijyi itekanye kandi isukuye kubera ingaruka byagiye bigira kuri bamwe n'ibyemeza imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu yakunze kwikomako ubutegetsi buhonyora uburenganzira bwa kiremwa muntu eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali inshuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro tubaye tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye kuri radiyo ijwi rya amerika turabashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.